radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri gabon abasirikare batangaje ko bakuyeho ubutegetsi bwa perezida ali bongo ndimba wari umaze imyaka cumi n'ine ku butegetsi
mu izina ry'abaturage ba gabo bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro dushyira ku iherezo ubutegetsi bwariho
iyi ni kudeta ya gatanu ibaye muri afurika y'uburengerazuba mu myaka itatu yishize tumva bimwe mu bitekerezo byanyu mukomeje gutanga hano ku ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma abantu umunani baguye mu myigaragambyo abandi makumyabiri barakomereka abigaragambyo baragambyaga barasaba ko ingabo za loni ziva muri kongo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na diane nini nahazwe na fidele niyo ngabo abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri zimbabwe barasaba ko amatora asubirwamo kuko batemera ibyayavuyemo diane nini nahazwe urunani ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa zimbabwe the citizens coalition for change ccc rwasavye umuryango w'ubumwe bwa buraya n'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika yo mu manuko sadek mu mpfunyapfunyo kuba abahuza no gufasha gutora umuti w'ica urwo runani rwita akajagari kakurikiye amatora aheruka kuba muri zimbabwe Ostalos Siziba icegera c'umuvugizi Hugo Runani CCC ruza imbere mu batavuga rumwe na leta ya Zimbabwe yabwiye abamenyesha makuru iharare ko gusubiramwo amatora ariyo nzira yonyene yovana Zimbabwe mu kajagari umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wemeza ko President Emerson Mnangagwa w'imyaka mirongo umunani yatsindiye manda ya kabiri n'amajwi agera kuri mirongo itanu n'abiri n'ibice bitandatu ku ijana Nelson Chamisa nawe atavuga rumwe n'ubutegetsi akaba afise imyaka mirongo ine n'itanu aronka amajwi mirongo ine n'ane ku ijana abategetsi ba Ukraine bategetse gukura abana mu migi itanu iri hafi y'urugamba mu ntara ya Zaporizhia mu majyepfo y'igihugu Fidel Niyongabo Yuri Malashko ayoboye intara ya gisirikare ya Zaporizhia yatangaje ko abana mirongo itanu na bane n'abantu mirongo itandatu n'indwi bo mu miryango yabo bategetswe kuva mu mihana y'igice citwa Vaslivka n'iyindi mihana y'ahantu hane mu gice citwa Polohi Malashko yavuze ko ibitero vy'Uburusiya biri hagati ya mirongo icenda n'ijana na mirongo ibiri ku munsi muri rusange bibera muri iyo mihana igisirikare ca Ukraine caragize intambwe ku rugamba mu bice vyo mu bumanuko bw'igihugu kiriko kigerageza gutera kija mu gisagara ca Tokmak kirimwo ibarabara n'inzira ya gari ya moshi bifise akamaro gakomeye cyane kigaruriwe n'Uburusiya igisirikare ca Ukraine kizoba kiriko gitera kigana igice c'ibahari yirabura ca Azov igisirikare ca Ukraine kimenyesha ko gishobora gukingira muri iki gihe ibisagara vyo mu manuko umuntu atera agana igisagara ca Tokmak gikoresheje vya muzinga cizeye ko gishobora gutera cigira imbere mu buryo bwihuta kurushiriza inyuma y'amezi atari make kigenda kiragira intambwe buhoro buhoro umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu bagera ku ijana mirongo inani na batatu bishwe muri etiyopiya mu kwezi kwa karindwi mu ntambara ishyamiranyije ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba fano mu ntara ya amuhara oni irasaba ko iyo mirwano ihagarara Marta Hurtado umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu yamenyesheje ko abantu batari munsi y'ijana na mirongo umunani na batatu bishwe mu ngwano mu ntara ya Mahara kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka hisunzwe amakuru yatorokanijwe n'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu ishirahamwe ONU yasavye ko ubwicanyi uruhagarara n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Amahara bihagarara umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Marta Hurtado yabwiye abamenyesha makuru i Geneve ko batewe impungenge zikomeye n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu bitera ryiyongera mu bice bimwe bimwe vya Ethiopia.
Ingabo za Nigeria ziravuga ko zabohoye abantu makumyabiri na batanu barimo abagore n'abana bari baratwawe n'imitwe y'intagondwa mu majyaruguru y'igihugu.
abari bagizwe imbeho mirongo ibiri na batanu batabawe mu bikorwa by'inteko zijejwe umutekano vyabereye mu gice citwa goza muri leta ya borno ni igice casinzikajwe n'ubwicanyi bukorwa n'intagondwa z'abayisilamu bwahitanye ubuzima bw'abanyagihugu batari bake kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ico gihe intagondwa z'umugwi boko haramu zatangura ibitero vyazo muri nigeria byari bitegekanijwe ko cumi na bane mu bagizwe imbohe batabagwa ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu mihana y'ahitwa gobara mu gihe abandi cumi n'umwe batabawe ku munsi w'imana urangiye igihe inteko za leta ya nigeria zakora igitero mu mihana y'ahitwa gava aho abagwanya ubutegetsi bihisha
murakoze diane ninina hazwe na fidele niyongabo mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shoro tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu ve akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayi indwi gushika izayi indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri gabon abasirikare batangaje ko bakuyeho ubutegetsi bwa perezida ali bongo ndimba wari umaze imyaka cumi n'ine ku butegetsi mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo abasirikare bakomoka mu mitwe y'ingabo n'abashinzwe umutekano batangaje ko inzego z'ubutegetsi zose zisheshwe kandi ko ibyavuye mu matora yabaye mu cyumweru gishize ari impfabusa urwego rushinzwe amatora rwari rwatangaje ko ali bongo ndimba ari we watsinze amatora yabaye kuwa gatandatu ushize ku majwi mirongo itandatu nane n'ibice makumyabiri na birindwi ku ijana temisitokire mutijima iri tangazo ryasomeye kuri televiziyo gabo 24 n'umwe mu basirikare bakuru wagaragaye akikijwe na bagenzi be basaga icumi bari batuje mu mwambaro wabo wa gisirikare abo basirikare bibumbiye mu cyo bise komite y'inzibacyuho no gusubizaho inzego bavuze ko bafashe icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwariho bavuze ko budashoboye budatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi bwendaga gushora igihugu mu kavuyo icyemezo batangaje ko bafashe mu izina ry'abaturage
mu izina ry'abaturage ba gabo bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro dushyira ku iherezo ubutegetsi bwariho
abasirikare bahiritse ubutegetsi batangaje ko bahagarariye kandi bashyigikiwe n'inzego z'umutekano ubwo iki cyemezo cyatangazwaga abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp n'ab'iby'abongereza reuters bumvise urusaku rw'imbunda mu murwa mukuru libreville mu byemezo aba basirikare batangaje ko bafashe muri uku guhirika ubutegetsi harimo iseswa ry'ibyavuye mu matora yaherukaga kuba ifungwa ry'imipaka n'iseswa ry'inzego z'ubutegetsi
amatora rusange yabaye kuwa makumyabiri na gatandatu kanama bibiri na makumyabiri na gatatu hamwe n'ibyayavuyemo bihimbano bihindutse impfabusa imipaka irafunzwe kugeza hatanzwe irindi bwiriza inzego zose za repubulika zirasheshwe
mu nzego z'ubutegetsi aba basirikare basheshe harimo guverinoma sena inteko nshingamategeko urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ndetse n'urwego rw'amatora mu gihe irihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rigezweho byuzuye ryaba ribaye irya munani ribaye mu karere ka afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati kuva mu ibihumbi bibiri na makumyabiri ni nyuma y'iryabaye mu bihugu bya mari gineya burkina faso cadi ndetse n'iryaherukaga kuba muri nigeri perezida ari bongo ondimba w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko aba basirikare batangaje ko bahiritse ku butegetsi nibo wari watangajwe ko yongeye gutorerwa manda ya gatatu n'amajwi mirongo itandatu n'ane n'ibice makumyabiri na birindwi ku ijana kuri mirongo itatu n'ibice mirongo irindwi na birindwi ku ijana ya albert ondongo osa umukeba ukomeye bari bahanganye ni ubutegetsi yari amazeho imyaka cumi n'ine yasimbuyeho se umubyara omar bongo mu ibihumbi bibiri n'icyenda wapfuye abumazeho imyaka hafi mirongo ine n'ibiri urakoze temistokle mutijima gabon ibaye igihugu cya gatanu kibayemo kudeta muri iyi myaka itatu ishize muri afurika y'uburengerazuba nyuma ya mali gine burkina faso na nigeri muri benshi mwagize icyo mubivugaho kuri facebook abarenga magana atandatu mu gihe twinjiraga muri studio bari bamaze gutanga ibitekerezo eric bagira ubusa aratubwira ibyo yatoranije venute nshimimana benshi baribanda ku gushimira ibyabaye kandi bikomeje kuba ku mugabane wa Afurika duhereye kuwiyita Abbas Hussein yagize ati mutama Putini narungi ku mutwe wa Wagner ibashigikire kuko Gabo Ubufaransa bufiseyo ibirindiro byinshi biraboneka ko abatwandikiye mu bitekerezo biganjemo abavuga ururimi rw'ikirundi uwitwa Astel niyo nzima we yagize ati biriko biraza pe ko haje ato gusubira inyuma naho undi wiyita aniseti maheke yavuze ko iyo ari imwe mu nkurikizi mbi zo kwigumira ku butegetsi agakomeza agira ati abaharanira gutwara muri afurika mumenye gutegura guhererekanya ubutegetsi igihe c'ubwami caraheze ni mu gihe undi nawe ku rukuta rwe rwa facebook wiyita edikeri keita bapfinda yabyishimiye ati imana ishimwe cyane ndabakeje ashimira cyane abaturage ba gabo ko bahiritse perezida ari bongo bitandukanye n'uwita eric janja we yabajeje ati noneho musigaye munasesa ibyavuye mu matora mwifuzaga ko hatsinda nde ubwo se abatoye baruhiye iki agasoza atangara ati afurika rwose sinzi pe ukoresha amazina ya evariste nkuru nziza yabajije ati inyuma ya gabo ni hehe tubitega amaso intambara y'uburusiya na ikirere ubu yimukiye muri afurika yacu abatabizi ngo ni impinduramatwara naho odase makadoni hora imbere yabajije ati ibya nigeri byongeyeho ibya gabo ati ubufaransa bubivugaho iki nabyo ukoresha amazina ya nkuru nziza inosa atangira avuga ati afurika irarwaye gutwara imyaka mirongo itanu n'itandatu ukananirwa guha iterambere abo uyoboye ufise ubwenge bukora ntiwokongera kuja mu matora wotanga imihoho ukareka amaraso mashasha agakora akibaza ati inyuma y'igice k'ikinyejana bano batama abagishaka gutwara tugana ku musozo w'abatwandikiye ku rukuta rwacu rwa facebook ramazani niyo nkuru arashimira cyane ati wawu afurika mukomerezaho mwibohore n'abandi bakomerezaho kabisa uwiyita niyo nkuru amen boston yagize ati nigeria nigendeye interivone ko yaguma yisaza kuri nigeri none na perezida wa nigeria ntarye ngo aryamire revolisiyo anti france hariya yaratanguye sedeyawo iri kujarwajarwa putine ari kubakuramo akazi ariko arahana maho indiregitema ukraine izosiga ihinduye umurongo yari iyobowemwo naho jean claude tuyizere mu mvugo ye arasa n'uwihaniza ati purize nta muryango umwe wo kuyobora imyaka na yindi babafunge dore bamaze itunga ry'igihugu uwiyita sadoki ntaki wa jonasi we arasa n'uzana indi ngingo agira ati wasanga ubufaransa mu yindi nzira bwikubise kudeta kugira ngo bushyireho umufaransa yirabura w'umusirikare kubera babona umukozi wabo bongo atakizewe bagashyiraho umusirikare bigoye kuzokubitwa kudeta na putine tuyisabe ruzine ati ibi biramutse ari byo kandi ababuhiritse bakaba badashyigikiwe n'ubufaransa bufaransa njye nabyina intsinzi ashyiraho utuntu tw'utumenyetso tugaragaza ko yishimye ari kubyina nsoreze ku wiyita Guevara wavuze ati abanyafurika twizereye mu mpinduka nziza ziri gukwira ku mugabane wacu umuryango wa bongo wari abasahuzi gusa iyi myumvire ikomeze ikwirakwire ku mugabane wacu wa afurika abatwandikiye rero urubuga ni urwanyu mukomeze no gutanga ibitekerezo ku zindi mbuga nkoranyambaga za radiyo ijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma harabera imyigaragambyo yo gusaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziva muri icyo gihugu ubuyobozi bw'umujyi wa goma buravuga ko abantu umunani bishwe abandi makumyabiri bagakomereka urusengero rw'abateguye imyigaragambyo ba wazalendu rwatwitswe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukani bakomera ari mu mujyi wa goma jimmy shukari bakomera wiriweho mwiriwe neza venuste none ubu tuvugana bimeze gute imyigaragambyo igeze he aho ngaho y'igoma nibyo aya masaha tuvuga n'imyigaragambyo iracyakomeje abantu abari bateguye imyigaragambyo inzego z'umutekano za yagerageje ku- gutabara bishoboka ariko ubu ngubu mu amaduka ndetse n'ibindi bintu n'ibindi bikorwa bisanzwe mu mujyi birajya bi- bi- bi- ntabwo birimo gukorwa imyigaragambyo bigaragara ko yahinduye isura biracyakomeje inzego z'umutekano ziri mu duce twose tugize eh, tugize uyu mujyi mu kugerageza kureba ko wenda abantu ah, ba- bakongera gusubira mu mirimo yabo ariko kugeza aya masaha tuvugana ntabwo birakunda abantu baracyari mu ngo zabo abantu bifungiranye iwabo ndetse eh, ikintu kiri gukorwa ni za moto mbona mu kanya zitangiye ku- kwinjira mu muhanda ariko nazo ntabwo ari ku bwinshi nk'ibisanzwe abo bantu umunani biciwe muri iyo myigaragambyo kimwe n'abayikomerekeyemo bishwe n'abari bahanganye bishwe n'abashinzwe umutekano byagenze bite mu masaha ya mu gitondo nibwo eh, imyigaragambyo yatangiye kuko eh, bari babitangaje nubwo ubuyobozi bw'umujyi bwari bwa- bwababwiye yuko nta myigaragambyo yemerewe ariko ubwo yatangiraga b- byagaragaye ha- hatangiye kuvuga urufaya rw'amasasu menshi mu mujyi abantu bagira ubwoba ubwo abigaragambya bashaka ko bari batangiye mu gitondo hakiri kare bashaka kuba bashyamirana n'inzego z'umutekano nazo zari zaryamiye amajanja ni muri urwo rufaya rw'amasasu aho abantu ba- bakomeretse abandi barapfa ah, and- ndetse abenshi ba- ba- ba- ba- bajyanwa ku bitaro nyine nk'uko imibare yagaragaje y'ubuyobozi bw'umujyi muri aya masaha ni abo umunani ba- ba- batakaje ubuzima abandi makumyabiri bagakomereka ariko na- dutekereza yuko umubare ushobora nko kuba wakwiyongera kuko kugeza ubu imyigaragambyo iracyakomeje amakuru atugeraho aravuga ko urusengero rwa bazalendu abo ngabo bateguye iyo myigaragambyo rwatwitswe ibyo wabibonye ni ibintu wahagararaho watwemereza nibyo ha- hagana saa moya nibwo inzego z'umutekano zamenyeshejwe yuko ah, abandi bantu barimo gutegura imyigaragambyo baba bari kwi- baba bari mu rusengero rwa wazalendu ruri ahitwa ah, nyabushongo ni ni mu birometero bike uvuye ku muhanda mugari nibwo inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abasirikare na- na- na faridese bahise berekera aho ngaho Ah, kuko muri ayo masaha nibwo uwa- uhagarariye urwo rusengero yari amaze gufatwa urusengero ruratwikwa ah, ndetse n'inzu z'abaturanyi ba- ba- ba- baturanye n'urwo rusengero zigera kuri itatu nazo eh, zikaba zatwitswe muri ayo masaha urusengero rwatwitswe rwose kabisa rwakongotse ah, ariko rwatwitswe n'inzego z'umutekano kuko zakeka yuko hari abantu barimo guteguriramo imyigaragambyo mu mugitema jimmy shukani bakomera urambwira yuko amaduka yarafunze mu gitondo amwe atangiye gufungura muri aka kanya ariko se nk'abantu bakora ubucuruzi buciriritse baturukaga mu rwanda hari abashoboye kwinjira kuva mu gitondo byari bigoye kugira ngo umuntu ya- ave muri Kongo yinjira mu Rwanda Ah, uretse ko byasanye n'ibivuye ku mupaka gake abantu mu masa muri saa saa mbiri saa tatu akaba ariho we batangiye kongera kwambuka ariko mu gitondo saa saa kumi n'ebyiri saa moya saa saa moya n'igice eh, byari bigoranye kuba abantu baba- baba bagakwiye kwambuka kuko inzego z'umutekano nazo zari za ingamba z'umutekano zari zakajijwe Ah, ariko aya masaha nubwo amaduka indani mu mujyi hagati atarafungura ariko ku mupaka ah, ubona yuko abantu batangiye kwambuka nabwo buhoro buhoro bafite ubwoba bwinshi jimmy shukani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane namwe venuste Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburundi bigiye kurushaho gufatanya mu nzego z'umutekano, ubucuruzi n'ibindi bikubiye mu masezerano. Abategetsi b'ibihugu byombi basinye ikinshasa kuri uyu wa mbere, abasesengura politiki y'akarere babona bate ayo masezerano. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabivuganyeho na Leona Nyangoma uyobora ishyaka SNDD na muganga Solomon baravuga.
bibona ko ari ibisanzwe ku bihugu bibana by'ibibanyi hanyuma ikindi perezida wa evariste asanzwe ari umukuru w'akarere ka eyase kongo yarinjiyeho nda- ndetse n'ubusuda atahura icyo ko- kongo irondera muri eyase igihe ivuga yuko mu bihu- bihugu bigize eyase byinshi nibyo bishigikira umugwi wa emuveni turuwa wemwe mirongo ibiri na gatatu hanyuma rero ibibazo baganiriye ibintu bisanzwe cyane cyane ibintu byerekeye gufashanya ariko njyewe nari gushima bavuze ibya sepejeri nyine bubyura sepejeri kuko yari yararanguye imigambi myinshi gusumbya ndetse yase ibyo imaze kurangura na dr salomon baravuga nawe nyine muri rusange ibyavuye muri iyo nama mwabyakiriye gute ndagira ngo mbanze nshimire muze leonard nyangoma uburyo abivuze niko mbitekereza rwose gusa nyine ikibabaza kimwe ni uko tugenda dusubiramo ibintu byabayeho kuko nk'uko muze yabivuze rwose cpgr yakoze ibintu byinshi cyane biracyariho ibyo bashatse gusinya byose ni ibintu bisanzwe kimwe nuko muri urwo rugendo kugira ngo perezida ndayishimiye ajye muri kongo ni ubundi mu bisanzwe yagombye kujya guhahirayo ahubwo buri munsi ntabwo ari ikintu gitangaje kimwe nuko ibintu byari bisanzwe mu buto yari yarabishyize afatanyije n'abandi bose bari bariho ba habyarimana icyo ugenda akekana imicumbero batangiranye daboro tripartite bya kera cyane icyari kushimisha niyo baza kuwushyira priorite ku mutekano kuko nicyo kintu seperi itigeze ikoraho cyane ibindi bikazaza nyuma ariko babanje kugira umutekano donko nkeka yuko umutekano ugomba kuba uwa mbere kandi muri iki gihe ndumva perezida evariste afite amakarita yose mu ntoki kugira ngo abashe gukina uwo mukino tuvuze kuri icyo kibazo cy'umutekano mu masezerano bateye ku gikoma abategetsi babiri harimo ibyerekeye kwivuna abansi abo bategetsi bakaba baranashavujwe n'uko bavuga ko umurwi M23 utarava mu birindiro urimo kugira ngo uje mu bibanza wateganirijwe ibyo bashikirije mwabyakiriye gute reka dutange kumushyira ntari nyangoma rero nawe nibyo nk'uko bivuze niyo masezerano yonyine bateguye kugira nta n'ayandi ibindi babiciye ko bayeyemza bateye igikumu ku masezerano ngo yo kwivuna aba umwansi n'amasezerano yerekeye ikibazo cy'umutekano bagomba ni byiza cyane cyane ku kibazo cy'umutekano umutekano cyo cyiza imbere ya byose ariko ikintangaza kandi ni uko numvise basaba yuko basaba abo baperezida abategetsi ngo yuko ngo akarere kotegeka emuventura kubahiriza amasezerano yateye ko ibikumu bubagaho ingwano kujya ku birindiro n'ibindi mugabo urumva abo babivuga ni abategetsi bo muri eyase muri abo harimo umukuru wa eyase muri ibi bihe uburongo eyase perezida w'uburundi none abivuga abibwira ndi aho niho tuba twibaza ikibazo abibwira ndi aribwira cyangwa abarira abandi dr salomon baravuga mwebwe ku masezerano yerekeye ku umutekano muke urangwa muri kongo kugira ngo bakore ibishobotse byose kugira ngo imirwi yose itwaje ibirwanisho yubahirize ibyo yategetswe gukora ibyo mwabyakiriye gute igihe byarambabaje cyane kubera yuko muribuka ko perezida ndayishimiye asigaye ashinzwe icyo bita mekanisme regional de suivi de la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba ariyo masezerano ashinzwe gutanga umutekano usesuye mu karere kose mu bihugu byose mbese n'iyo mirwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu bihugu byose mu karere bakayirwanya nicyo kibazo cya miventura mwibuka yuko nta masezerano avuga ya disabeba bayasinye biturutse kuri nasiyozi ni na eyasirimo na siyerjene oro kuva perezida ndayishimiye afite perezidanse ya mekanisme regionale de suivi kuki ataje ari kuvuga ati yewe ndaje noneho kubera ko nyobora iyi mekanisme mureke ndebe uburyo twabishyira mu bikorwa muganga salomon baravugana leonard nyangoma uyobora ishyaka sendede bavugana na frederike nkundikije leta y'u rwanda ivuga ko amafaranga rushora mu makipe akize ku isi ya rwamamaza ruyakura mu bukerarugendo bushingiye ku musaruro ukomoka ku ngagi zo mu birunga ibyo byatangajwe na bamwe mu bayobozi b'u rwanda basaga n'abasubiza bamwe mu banenga ubutegetsi ko busesagura umutungo w'igihugu kigali asumutakaboyi mu mpera z'icyumweru gishize leta y'u rwanda n'ikipe y'umupira w'amaguru yo mu budage bayern munich bagiranye amasezerano agamije kwamamaza ubukerarugendo bw'u rwanda no guteza imbere umupira w'amaguru aya masezerano ateganya ko iyi kipe izakorana na minisiteri y'imikino mu rwanda gushyiraho ishuri ryigisha rikanateza imbere umupira w'amaguru mu gihugu muri aya masezerano y'imyaka itanu iyi kipe izashyira amagambo visit rwanda ashishikariza rubanda gusura u rwanda ku byapa byamamaza muri stade yayo alliance arena yicaramo abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitanu visit rwanda yinjiye mu mikoranire na fp bayern munich kugeza muri bihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani iyi kipe imaze igihe kinini iri ku isonga rya shampiyona y'umupira w'amaguru mu budage iba iya gatatu ku mugabane w'uburayi isinyanye amasezerano n'u rwanda ni nyuma y'ikipe ya arisenali yo mu bwongereza na paris saint germain yo mu bufaransa imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze kunenga u rwanda kubera aya masezerano hari ababyita gusesagura umutungo wakabaye ukoresha mu kwita ku bikorwa byo gukura abaturage mu bukene abandi bakanenga aya makipe gukorana n'ibigihugu bavuga ko kitubahiriza uburenganzira bwa muntu muri iyi miryango harimo human rights foundation umuryango ufite icyicaro new york muri leta zunze ubumwe za amerika wanditse ku rubuga x rwahoze ari twitter ko wamaganye ubwo bufatanye yise ko bugamije guhishyira no kweza igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu human rights foundation ivuga ko nubwo guteza imbere siporo mu bakiri bato ari igikorwa cyiza bitabuza iyo kipe kugaragara nk'umufatanyacyaha mu bikorwa by'urugomo birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu no kuvogera igihugu gituranye cya repubulika ya demokarasi ya kongo agaciro k'amasezerano n'aya makipe yose kugeza ubu ntigatangazwa umubare ariko kandi mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku mugoroba kuri uyu wa kabiri kerera kamanzi uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb yahakanye ibyo gusesagura amafaranga twishyura muri partnership dufite zose yaba arsenal cyangwa fcb amafaranga rdb avana mu kugurisha perimi cyane cyane mu z'ingagi zo kureba ingagi so nugenda no gushakira ahandi hose amafaranga tubona muri permits za gorillas arahagije kugira ngo twishyure partnerships ndetse tujye n'ahandi hasigara kugira ngo dukoreshe ibindi bintu ariko umusaruro tubona ntabwo ari muri ngagi gusa umusaruro tubona ni ku bukungu muri rusange ni umusaruro muri ubukerarugendo ni umusaruro muri sports development ni umusaruro abantu baje hano bakubaka sports hub bakagura ibintu bagakonsuma ibintu byo mu buhinzi cyangwa serivisi zitandukanye uyu muyobozi avuga ko gushora amafaranga mu makipe anyuranye bigamije guteza imbere ubukerarugendo n'ubukungu bw'igihugu muri rusange so icyo dushaka muri fc bayern for example ni uko muri investment network bafite ba investors bafite abantu bakorana nabo benshi cyane harimo bw siemens companies zivuye muri germany nubwo twabona umwe gusa dushaka benshi ariko nubwo twabona umwe gusa yasubiza amafaranga twashyizemo iyo niyo mibare dukora tukareba ko the investment will really be worth it usibye ibikorwa by'ubukerarugendo byitezwe kuzazamurwa n'ubufatanye n'iyi kipe yo mu budage minisiteri y'imikino ivuga ko aya masezerano azafasha u rwanda mu kuzahura umupira w'amaguru minisitiri munyangaju mimoza nawe yari muri icyo kiganiro tubonye deal cyangwa se tubonye deal ikubiye kuri visit rwanda gusura gusa igihugu ariko ukavuga uti none se muri iyi diri turavanamo iki mu guteza imbere umupira w'amaguru hibandwa kuzamura impano harimo gahunda zizabera mu rwanda harimo gahunda zizabera miningi harimo kuzamura ubushobozi bw'abatoza kumvikana ko abatoza b'abanyarwanda bazahuzwa hamwe na efuse bayan bagahurira miningi niba baduhaye abatoza babiri bazakora iyi akademi imyaka itanu muri iyi myaka itanu turateganya ko aba bana hagati y'imyaka cumi n'ibiri n'imyaka cumi n'irindwi cyangwa cumi n'itandatu nyuma ya hano aba bana bazaba bari tugomba kuhategura kugeza ubu abayobozi bavuga ko ibiva mu bukerarugendo bizamura ubukungu bw'igihugu ariko by'umwihariko bigafasha abaturage begereye amaparike y'igihugu ikigo RDB kivuga ko mu mezi atandatu y'uyu mwaka ubukerarugendo bwinjirije u rwanda miliyoni magana mirongo ine na zirindwi z'amadolari y'amerika iki kigo isobanura ko iyi mibare yazamutse ku kigero cya mirongo itanu na gatandatu ku ijana ugereranyije na miliyoni ijana mirongo itanu n'umunani zari zabonetse mu gihe nk'icyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri gusa radiyo ijwi rya amerika ntiyabashije kubona urundi rwego rwigenga rwakomeza iyi mibare guverinoma y'u rwanda yihaye kugeza inyungu iva ku bukerarugendo kuri miliyoni magana inani z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ivuye kuri miliyoni magana ane na mirongo ine z'amadolari y'amerika nk'intego yari yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru abasirikare muri gabo bavanyeho ubutegetsi bwa perezida ari bongo ondimba batangaje ko inzego zose z'ubutegetsi zisheshwe imipaka yafunzwe nshimire mwebwe mwese mwakurikiye aya makuru mbashimire namwe eric bagira ubusa na temisokle mutijima mwafashije eh, kuyategura dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umwami acirira imbwa yaramaze gutobora inkomo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana